murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona muri kumwe na jeffrey mutagoma leta cumi n'indwi zo muri amerika zatanze ikirego gitambamira umushinga w'itegeko rigamije gukuraho viza ku banyeshuri b'abanyamahanga mu gihe baba bakomeje kwigira kuri interineti muri amerika nzima hari abanyeshuri bashika ibihumbi mirongo ine bava muri afurika abava muri burundi uh, bashika ijana na mirongo ine n'umwe abo mu rwanda nabo ni nk'igihumbi n'amajana abiri ariko abo ni ku rwego kwa amerika uwo ni iremesha lionel umwarimu muri kaminuza ya california mu rwanda urubanza rwa nsabimana calixte sankara uregwa ibyaha by'iterabwoba rwa rayesi ubukuwe naho mu burundi ikibazo cy'abarundi birukanywe muri amerika kubera ibyaha baregwa kigiye kubonerwa umuti aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu turahera kuyavugwa hirya no hino aloise bigirimana niwe waduteguriye amakuru yo hirya no hino ku isi umwanya ni uwawe
urakoze geoffrey ndamutse n'abaduteze amatwi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryaragabishije ku munsi wa mbere cyo ko ibihugu byinshi byafashe minenerwe n'inzira itari yo mu kurwanya ikiza cya covid cumi n'icyenda oms igabisha ko ibintu bitariko birasubira uko byari kera mu gihe cya hafi inyuma yaho hagaragariye ko abantu ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu bashasha banduye ku munsi w'imana oms yavuze ko ibintu bigiye kuyangara kiretse abantu bisubiye ko bakirinda kwegerana bagakaraba intoki bakambara udupfukamunwa no kuguma mu ngo zabo igihe hari abanduye umuyobozi mukuru wa oms tedros adenome gebreyehusi yavuze ko ibihugu bimwe bimwe byoroheje ingingo zo kurwanya ikwirakwira ry'uwo mugera hataragera bituma abandura barongeye kwiyongera leta ya sudani yaratanguye kuronsa abanyagihugu bayo amafaranga y'imfashanyo yatanzwe n'amakungu mu mugambi wo guhangana n'ibibazo by'ubutunzi byatewe n'ikiza cya korona ayo mafaranga yahawe abanyagihugu avuye mu miliyaridi umwe ni miliyoni amajana umunani z'amadolari yemewe n'amakungu mu kwezi guheze mu nama mpuzamakungu yabereye mu budagi gushika ubu ico gihugu kimaze kuronka abantu barenga ibihumbi icumi banduye umugera wa korona hamwe n'abashika amajana atandatu na mirongo itanu bamaze gufa umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri somaliya generale odowa yusuf rage ku munsi wa mbere yararokotse igitero cya bombe y'umwiyahuzi cemanzwe n'umuhari w'iterabwoba wa al shababu umusivili umwe yarapfuye abandi barenga batandatu barakomereka muri ico gitero cakozwe n'umwiyahuzi yari mu modokari ku murwa mukuru mogadishu uwo mujenerali w'imyaka mirongo itatu n'ibiri yagenwe muri ico kibanza mu kwezi k'umunani umwaka uheze niwe mutegetsi mu gisirikare cya somaliya afise imyaka mike muri kahise k'ico gihugu abategetsi muri afghanistan bavuze ko igitero c'umwiyahuzi w'umutalibani ku biro bikuru by'intara ku kigo c'iperereza cahitanye abantu bashika cumi na batatu hamwe na mirongo itandatu na batatu bakomeretse buramatari w'iyo ntara abdul latif ibrahimi yavuze ko abasivile barimwo abagore bari mu bahitanywe n'ico gitero ico gitero cabereye i aibake ku murwa mukuru w'intara ya samangane gikurikiye ibindi bitero by'abatalibani vyabaye mu ndwi iheze bihitana abasirikare ba leta muri mali umuhungu wa perezida ibrahim bubakar keita yaratanze imihoho mu kibanza ciwe c'umukuru w'umugwi ujejwe ibibazo vy'umutekano mu nama nshingamateka ku munsi wa mbere karim keita yahisemo gukinjura mu gihe leta ihanzwe n'imyiyerekano y'urutavanako ihakana ibyavuye mu matora y'abashingamateka yo mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane ariko kandi abayikora baranegura leta ko ibyifatamwo nabi ku kibazo cy'imirwi y'intagondwa ihungabanya umutekano w'igihugu bavuga kandi ko bababajwe n'uko ko leta irangwa no kurya ibiturire iyo myiyerekano yarabandanije mu mpera z'indwi iheze no kuri uyu wa mbere abayitabye basaba ko perezida bubakari keita atanga imigoho
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda karikisite nsabimana sankara wari umuvugizi w'umutwe urwanya ubutegetsi bwo mu rwanda fln yakomeje kwiregura umunsi w'ejo mu rukiko rukuru i nyanza mu ntara y'amajyepfo mu byo aregwa harimo ibyaha by'iterabwoba mugenzi wacu eric bagira ubusa yakurikiranye urwo rubanza ategura inkuru ikurikira niburanisha ryatangiye rikererewe kubera baregera indishyi bageze mu rukiko batinze ndetse n'aho baziye ibyuma by'ikoranabuhanga bibanza gutenguha abari muri gereza ya mageragere majoro karikisite nsabimana bakunze kwita sankara yireguye hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference aho afungiwe muri gereza ya mageragere yatangiye avuga ko hari perezida w'igihugu ataza kuvuga mu mazina wahaga inkunga umutwe wa FLN yavugira mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye uregwa ko ibikorerwa mu rukiko bitari ubwiru bityo ko ntacyo agomba guhisha uwiregura yavuze ko mu mpera za bibiri na cumi na karindwi bwana Edgar Lungu perezida w'igihugu cya Zambia yahaye Paul Rusesabagina ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amadolari y'abanyamerika kandi ko perezida wa Zambia yari yamwemereye kuzamukorera ubuvugizi mu muryango uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya afurika sadek majoro sankara yabwiye urukiko ko ubusanzwe perezida lungu yari yemereye rusesabagina miliyoni imwe y'amadolari aza gukomwa mu nkokora no kuba mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani umukuru w'u rwanda yaratorewe kuyobora umuryango wa afurika yiyunze aha ngo yagize impungenge ko byazamenyekana asaba rusesabagina kwihangana manda ya perezida kagame ikarangira yavuze ko mu kugaba ibitero ku butaka bw'u rwanda bari bizeye inkunga ya zambiya kuko mu magambo y'uregwa rusesabagina yafataga perezida rungu nka se wo muri batisimu akagira n'abacuruzi benshi bahunze u rwanda bamufashaga aha kuri sankara niho ingabo za frn zahise ziva muri kivu y'amajyaruguru zikajya gukambika i burundi mu ishyamba rya kibira icyaha cyo kuri mu mutwe w'ingabo utemewe majoro sankara aracyemera ariko akavuga ko yinjiye mu mutwe wa FLN mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kuko uwo mutwe ngo washinzwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uyu ni umwaka avuga ko yari komiseri w'itangazamakuru mu ihuriro nyarwanda RNC rivuga ko ryashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa mu myiregurire ye Sankara ntagaragaza uruhare rutaziguye mu byo aregwa akavuga ko yaguye mu mutego w'abarwanya leta y'u Rwanda yinjira mu bo yise ibigarasha ijambo rikoreshwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda buryita ababurwanya avuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu aribwo yageze muri Afurika y'Epfo afite umugambi wo kwiga ariko hahurira n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bibumbiye muri RNC batangira kumwumvisha uburyo abasirikare n'abayoboke ba FPR bakomeye bemera General Kayumba kuruta Perezida Kagame kandi ko bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho yasobanuye uburyo bamuhuje na General Kayumba maze amwumvisha uburyo abacitse ku icumu rya Jenoside batewe amakuba na Perezida Kagame avuga ko yamwumvishije ukuntu bitari ngombwa guhanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ariko Kagame arabyanga atirengagije amakuba yari bukurikire mu bindi avuga ko byamuteye kurwanya ubutegetsi ngo yaba Kayumba n'abandi bacitse ku icumu bahunze bamubwiraga ko FPR ikiri mu ishyamba perezida Kagame yoherezaga abasirikare bakivanga n'interahamwe mu gutsemba abatutsi bari imbere mu gihugu barimo n'abagogwe avuga kandi ko mu bindi bamubwiye bikamuhungabanya ngo abasangaga inkotanyi mu ishyamba bagiye kuzifasha ku rugamba bavuye mu Rwanda bicishwaga udufuni ku itegeko rya perezida Kagame umucamanza yamubajije icyamuteye kumvira abo barwanya ubutegetsi kandi yaravuye mu gihugu ajijutse na cyane ko yari arangije kwiga kaminuza mu ishami ry'amategeko uregwa yasubije ko General Kayumba atari umuntu usanzwe mu Rwanda kandi ko kumuhindura byari ibintu byoroshye ati niyo mpamvu mu kinyarwanda bavuga ngo ihene mbi ntuyizirikaho iyawe njye nahuye n'izo hene mbi Majoro Nsabimana Karikisite yavuze ko mu kujya mu mutwe wa gisirikare wa FLN atiyumvishaga ko ari umutwe w'iterabwoba ahubwo ko bumvaga bagambiriye gukuraho umuntu bavuga ko yabahemukiye akemera icyaha akagisabira imbabazi ni nacyo kimwe mu kwamamaza amatwara y'umutwe w'ingabo za FLN nabyo arabyemera akavuga ko yabikoze kenshi gashoboka yemera ko yakanguriraga abantu gushyigikira babaga bagabye ibitero akanabatiza umurindi gusa ku kugaba ibitero avuga ko byose byabaga atageze ku butaka bw'u Rwanda hamwe ngo yabaga ari muri Komore ubundi ari muri Madagascar avuga ko raporo z'ibitero yazihabwaga na General Bernabe Sinayobye nawe akabona kubitangaza ku matangazo y'uwo mutwe avuga ko Jean Paul Karinijabo yayandikiraga muri Australia yarangiza akomekaho sinyatire ya Sankara yari ibitse mu buryo bw'ikoranabuhanga yahakanye ko Uganda hari inkunga yabateraga kuko ngo yataye muri yombi bakiri mu biganiro byari bigeze kure ku gufata abantu bugwate arasanga mu rwego rw'amategeko ubwabyo bitumvikana ko hari abo umutwe wa FLN wafashe bugwate avuga ko abo bafataga babikorezaga ibisahu bagera mu ishyamba bakabarekura yavuze ko yemera ku mpuzandengo ijana ku ijana ko bahatiraga leta y'u rwanda imishyikirano majoro sankara yakunze kwiregura akoresha imvugo zakururaga amarangamutima ya hato na hato ku bari bakurikiye iburanisha ku cyaha cyo gucengeza amatwara yangisha u rwanda mu bihugu by'amahanga sankara yavuze ko kuri we byumva ari umunyacyaha ruharwa yagize ati nibyo rwose kuri iki cyaha ho ndi ruharwa kuko nabikoze imyaka itandatu yakomeje agira ati nagiye muri arenisi ndabatizwa muri iryo dini ry'ibigarasha nabikoze ku maradiyo menshi atandukanye ku byaha icyenda yireguyeho byose arabyemera akanabisabira imbabazi ku gihugu ndetse no kuri perezida w'u rwanda paul kagame mu baregera indishyi barimo abo byagizeho ingaruka ku bw'umubiri ndetse n'ab'imodoka zabo zagiye zitwikwa n'ibyo bitero majoro sankara asigaje kwiregura ku byaha umunani bisigaye iburanisha rizakomeza ku itariki icumi z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ah bagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda ijwi ry'amerika ryagerageje gushaka paul rusesabagina kugira ngo agire icyo atubwira ku byamuvuzweho ariko ntabwo turashobora kumubona hano muri leta zunze ubumwe za amerika leta cumi n'indwi zari zitanze ikirego mu rukiko zishaka gutambamira umushinga w'itegeko rya perezida donald trump riteganya kwambura viza abanyeshuri baturuka mu mahanga biga muri amerika mu gihe baba bakomeje gukurikirana amasomo yabo bakoresheje interineti kubera kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda ku murongo wa telefone mugenzi wacu diane ninahazwe yavuganye na remesha lionel umwarimu muri kaminuza ya california yungirije kandi ushinzwe abanyeshuri b'abanyamahanga muri iyo univerisite abanza kumubaza iby'uwo mushinga uko biteye urumva kuva mu kwezi kwa gatatu igihe twategerezwa gushyira inyigisho kuri interineti amashuri yose n'ishuri ryacu twaguma twitegurira yuko hazogira igihe abanyeshuri bakazogaruka hanyuma ariko twaguma dukurikirana kungene iki kiza aka karanda ka korona virusi kaguma kagenda hamwe n'amategeko atangwa no muri leta y'ukungene bazosura kugurura urumva twaguma twitegura yuko mu gihe bo kugurura ukungene twobandanya izo nyigisho kuko ibintu biteza kuzohinduka hariho ibintu byinshi duteza gukurikiza kugira abanyeshuri tubakingire dukingire abigisha dukingire abakozi hamwe n'abantu bose baba baza ku mashuri urumva ibyo bintu byose bikenera kwitegura bikwiye bigakenera n'ubushobozi bwinshi ariko amashuri menshi yari yibajije yuko kubera iki kiza kikiriko kiratikiza inganda kikiriko kiraduga ciyongera cyane cyane mu gihugu cyose reka no ku isi amashuri menshi yari yiteguriye yuko bazobandanya ko leta izotwemerera kubandanya twigisha kuri interineti mu gihe icyo kiza coba kikiriho kirabandanya urumva rero muri iki gihe amashuri menshi ariko aragerageza baraba ukungene bashobora gusubira kugarukana abanyeshuri ariko hariho n'amashuri turumva yuko hariho n'amashuri yamaze gushinga imanza hanyuma mbega mbere ko tugaruka ku ico ayashinze imanza angana kuri gute
gushika ubu amashuri amaze gushinga imanza ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika arashika ejo kuwa mungu bavuga ko ashika kuri mirongo itandatu
hanyuma mukibaza ko uku gushingisha urubanza hari ico bishobora guhindura kugira ngo iyo ngingo ntishigwe mu ngiro urumva amayuniverisite yashyize hamwe nuko babona yuko kubera leta yari yasabye yuko amashuri yose azobandanya yigishiriza kuri interinete ko iyo bitangariza leta kuri uyu wa gatatu itariki cumi na zitanu hanyuma amashuri menshi rero ntiyari yiteguriye kuri iyo tariki ko boba byose bamaze kubishyira mu ngiro hamba bakemerera leta yuko batazobandanya bashobora kutabandanya bigisha kuri interinete nicyo gituma amashuri urumva muri urwo rubanza basaba yuko iryo tariki ubanza bakageragezayo gatoya kugira bashobore no kwitegura hanyuma bagasaba yuko bemerera yuko muri iki gihe iki kiza kikiri hejuru ko bemerera kubandanya kuri interineti kuko uburyo bwo kugarukana abanyeshuri ku mashuri ni ibintu bitazoba byoroshye bizosaba uburyo bwinshi n'amafaranga menshi abarundi abanyarwanda bahiga ndetse n'abandi bo mu karere buba bangana gute nimba mufise n'ibitigiri byo mu yandi maleta kugira ngo umuntu yumve igiye mu ngiro iyo ngingo abanyeshuri izokora ko mu karere uko baba bangana uravye muri amerika nzima hari abanyeshuri bashika ibihumbi mirongo ine bava muri afurika abava muri burundi uh, bashika ijana na mirongo ine n'umwe abo mu rwanda nabo ni nk'igihumbi n'amajana abiri ariko abo ni ku rwego kwa amerika ariko ngaha muri leta ya california uh, irimwo iri mu mareta ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika hazamwo abanyeshuri benshi bava mu bihugu uh, vyo hanze y'igihugu aho ngaha hari abanyeshuri bashika baba barenga ijana ibihumbi ijana na mirongo itandatu by'abanyeshuri bava mu bihugu byo hanze urumva rero icyo icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane kubera barazana n'ubutunzi butari bukeyi ngaha muri leta ya california eka no ku rwego rwa leta ya amerika urabye abanyeshuri b'abanyamahanga ibitigiri byabo bararenga umuriyoni umuriyoni bw'abanyeshuri b'abanyamahanga urumva abo n'abanyeshuri benshi iryo tegeko ririko rizokwafekita leonel remesha umwarimu muri kaminuza ya california mu kiganiro na mugenzi wacu diane nininahazwe ambasaderi w'uburundi muri leta zunze ubumwe za amerika i washington godanse sindayigaya aratangaza ko ikibazo cy'abarundi birukanwe muri amerika kubera ibyaha baregwa kigiye kubonerwa umuti amerika ivuga ko uburundi bwanze kubakira bityo bikaba intandaro y'icyemezo cyayo cyo kwima viza abarundi muri rusange keretse bamwe na bamwe nk'abadiplomate ambasaderi sindayigaya yahaye ikiganiro cyihariye ijwi rya amerika aganira na mugenzi wacu frederic nkundikije aratangira avuga uko imigenderanire y'uburundi na leta zunze ubumwe za amerika yifashe muri iki gihe icyo abantu bakwiye kumva cya mbere ko iyo byerekeye abarundi baba bari ngaha muri amerika twebwe nk'ubuserukizi murabizi yuko dutegerejwe icya mbere na mbere gukingira abarundi abarundi n'iby'abarundi ukwirukana rero icyo gize imbere nabo ndagiye kubwira gutyo nshobora ko yuko abarundi nabo nyene bahamagariwe kwigenza runtu kurikiza amategeko y'aho baba bari ico ni ikintu umukuru w'igihugu mushasha cyubahiro evariste nishimiye aheruka gushikiriza avuga ati bantu muri mu bihugu bindi muhabe mu mutekano musonera amategeko ati kuko nta nduru dushaka muncamateruko yavuze yavuga ati uwo bizo ashobokera akabona ko ibyo akora ntakore umugabo wo biduburira nawe nataha iwabo kandi tuzomwake kuri abo barundi rero twebwe icyo dukora turaza tukaraba yuko ari abarundi koko hanyuma abo dusanze atari bo tuti aba bantu si bo rabira ahandi mugabo ku matoza turi kuturagira turakorana rwose hafi na hafi n'ababijejwe ubu rero ni dosiye ni ukuvuga nti iriko iratera imbere kuko turiko turaraba abo twumvikanye ko neza atagatotsi ndibaza uburundi buzobakira aho nta n'inkeka mbere irimwo buzobakira abo barundi muri iki gihe boba bari bari muri leta zunze amerika baridegemvya mu ngo zabo canke bari mu mabohero kenshi bene abo barundi baba ari abantu bagirizwa ivyaha ivyaha biri kwinshi ibyo ngira ngo sinigwa ndabijamwo kuko bwabo kenshi baduhamagara iyo bari mu munyororo kuko baba hari ibyo bagirizwa amategeko niko abivuga mugabe ikindi nagiye nongere ko ni uko wavuga ati ibihano abanyamerika ni ibintu bakaramo cyane byo kuvuga iyo habaye akantu na gatonya uzawumva ngo ibihano ibyo rero si twebwe gusa bishikiye mu madimisi mubyumva baba abanyaburayi cyangwa abandi ukaza wumva ngo ibihano kuri ibyo by'abantu nabo baba babaye mu gihugu cyabo bitandukanye n'amategeko ubwo tweho turi ko turabivugana neza ahanagera rero menyeshe abantu batwumviriza yuko icyo ari ikibazo kigiye kuva mu nzira mu mezi atarenze abiri muvuze ko abo bantu atari abarundi kandi kenshi na kenshi bafatwa bafise amapasiporo y'abarundi ivyo mubisigura gute ku isi yose nta hantu na hamwe uzosanga hatari ubusuma ivyo rero tuba tubishira mu busuma tugaca dusaba inzego zibijejwe ibujumbura zikabiraba neza zitonze hanyuma uwo dusanze ari ubusuma ubu murumva yuko atari umurundi mugabo akaba yarivye pasipo y'uburundi uwo ntiduheza ngo ngo ngo tumuharure ntitwumwakira kandi ivyo namwe ngira muravyumva turugarutse kuri ba barundi bariko barirukanwa murashaka kutwibutsa igitiri cabo bangana iki ni bake cane ni bake cane ntihenze bo bari nka cumi na babiri urumva yuko ico atari ingorane i- i- ikomeye ntihagire abibaza ngo ni amajana n'amajana ni ukuri ni ni cumi cumi na babiri kandi abona abantu ibyabo bigiye kumera neza muri ino minsi ni uko kugira ngo ntihagire ibyo ibyo ni twubipfa nta nta bihugu bishobora gupfa ibintu nk'ibyo mu kandi ari ikintu dushobora gukora twitonze tugatumvikana twese ambasaderi sindayigaya mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije iyicwa rya george floyd ryatonetse ibikomere bitajya bikira mu mibanire hagati y'amoko cyane cyane abirabura n'abazungu muri leta zunze ubumwe za amerika ukwamagana ubwicanyi abapolisi b'abazungu bakorera abirabura ivanguramoko n'ubusumbane bukabije birakomeje thomas kamilindi aragaruka ku byerekeye ubusumbane hagati y'abazungu n'abirabura
mwaramutse neza ubushize twaganiriye ku bibazo by'ivanguramoko n'ubusumbane bukabije by'umwihariko hagati y'abazungu n'abirabura muri leta zunze ubumwe za amerika ubusumbane n'ivangura imbere y'amategeko mu nzego z'ubukungu no mu mibereho isanzwe ya buri munsi muri rusange twasezeranye ko uyu munsi turebera hamwe muri make cyane ariko icyitwa white privilege mu cyongereza ni nko kuvuga nk'uko tubisanga mu nkoranyamagambo dictionary ngo abantu b'uruhu rwera bafite amahirwe mu buzima bw'igihugu abandi bantu bo mu yandi moko badafite ikaze mu kiganiro amerikana abashakashatsi banyuranye bemeza ko white privilege bifite inkomoko mu bucakara abazungu bakoreye abirabura bwanditswe mu mategeko guhera mu myaka y'igihumbi magana atandatu na makumyabiri mu byahoze ari koloni z'abanyaburayi mu bice byaje kuba leta zunze ubumwe za amerika kugera ubu bucakara buciwe n'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatandatu n'ivangura guheza guha akato no kunena abirabura byakurikiyeho imyaka n'imyaka uko ibisekuruza byagiye bisimburana abashakashatsi bavuga ko uwatangaje bwa mbere na mbere iki kintu cyitwa cyangwa se aya magambo abiri yitwa white privilege ari william dubois uzwi cyane cyane nka w E. B. Dubois umwirabura w'umunyamerika umuhanga mu by'imibanire y'abantu no mu by'amateka umwanditsi n'impirimbanyi y'uburenganzira n'ubutabera bw'abirabura muri uru rwego Dubois ari mu bantu bashinze imiryango itandukanye y'abirabura irimo umwe uzwi witwa NAACP National Association for the Advancement of Colored People ni nko kuvuga umuryango uharanira gutera imbere kw'abaturage b'ibara wavutse mu gihumbi magana cyenda n'icyenda na n'ubu ukaba ugikora mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatanu dubois yasobanuye ko hagati y'abirabura n'abazungu hari umurongo ntarengwa ari nawo utuma abazungu b'abakene badafatanya n'abirabura b'abakene kugira ngo barwanye akarengane bose barimo kubera gusa ko aba bazungu bo bumva ko uko bimeze kose bafite amahirwe kurusha abirabura dubois amaze gutangaza iki yise bwa mbere na mbere rero white privilege ntibyamenyekanye cyane ahanini byigumiye mu bahanga b'abirabura byategereje ko umuntu w'umuzungu umutegarugori peggy mcintosh nawe abyandikaho noneho abandi bashakashatsi b'abazungu nabo batangira kubyitaho Peggy McIntosh ni mwarimu n'umushakashatsi wagiye mu zabukuru wa kaminuza Wellesley College muri leta ya Massachusetts mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika yitangiye no kurwanya ivanguramoko mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda yanditse igitabo cyitwa White Privilege unpacking the invisible knapsack ni nko kuvuga ngo amahirwe abazungu bafite abandi badafite gufungura umufuka utagaragara muri iki gitabo cye peggy mcintosh asobanura ko abazungu kubera amateka umuco n'akamenyero byabo batajya bita ku byo bafite abandi bo mu yandi moko batagira atangamo ingero mirongo itanu zo mu buzima bwa buri munsi zerekana amahirwe abazungu bihariye ijwi ry'amerika mu magambo make dore bimwe na bimwe abahanga bahurizaho nyuma y'igitabo cya peggy mcintosh cyitwa rero white privilege unpacking the invisible knapsack umuzungu afite amahirwe menshi yo kugera mu nzego z'amategeko na politiki umuzungu ntagira impungenge z'uko polisi imuta muri yombi igihe icyo ari cyo cyose nta mpamvu yumva yisanzuye ku bapolisi ku buryo iyo ahuye n'impamvu yo kubitabaza abikora bitamugoye naho kubirabura ahubwo usanga polisi isa n'ibahiga umuzungu afite amahirwe yo gutura neza kandi heza afite amahirwe menshi yo kwiga kugera muri kaminuza nta muntu ukemanga ubwenge bwe kubera ko afite ibara ry'uruhu ryera umuzungu afite amahirwe menshi yo kubona akazi urugero mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu kaminuza Auburn yo muri leta ya Alabama mu majyepfo y'uburasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ubushakashatsi yari imaze gukora bwo ku myaka itatu yari ishize ivuga ko abashakashatsi bayo boherereje abakoresha batandukanye imyirondoro imeze kimwe imwe iriho amazina asa n'ay'abazungu indi iriho amazina asa n'ay'abirabura cumi n'umunani ku ijana by'abo mu gice cya mbere bahamagawe n'ibigo bishaka abakozi kugira ngo bajye kubazwa kuganira rero kuri kuri iyo myirondoro yabo mu gihe abo mu gice cya kabiri cy'amazina asa n'ay'abirabura bahamagawe ari cumi na batanu ku ijana murumva rero icyo kinyuranyo cya gatatu ku ijana umuzungu ntagaragara nka mayibobo cyangwa umuntu wabaye imbata y'umujinya ubugome n'ubujura muri kamere ye umuzungu uzimiye ibinyamakuru birabivuga cyane kurusha ku mwirabura uzimiye abazungu nibo usanga cyane cyane mu binyamakuru kuri televiziyo mu masenema mu bitabo nk'aho abirabura batagaragara batabaho iyo umuzungu abonye igihembo ni ibintu bisanzwe abirabura benshi bakwiye ibihembo mu nzego zinyuranye ariko ntibabibona noneho umwirabura yagira gutya akabona igihembo abantu bakibaza bati ariko biriya si ukwiyerurutsa ko abazungu babitanga gusa kugira ngo berekane ko batikubira ibintu byose bonyine mu rwego rw'ubwiza ku bagore noneho umuzungukazi ntagira ipfunwe ry'ibara ry'uruhu rwe mu gihe abiraburakazi bamwe na bamwe baba bashaka kwitukuza kugira ngo bagaragare neza nk'abazungukazi muri iki gihe rubanda benshi batangiye gutera hejuru kuri ibi bibazo byose ariko rero inzira iracyari ndende kugira ngo koko abantu bagire amahirwe angana murabyumva namwe ntiwakosora rimwe kuri rimwe amateka y'imyaka magana ane ahera ku bucakara bwakorewe abirabura nshuti zacu kuyavuga si ukuyamara ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yifuza gusangiza abandi yakitugezaho aderese ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo muri iki gitondo ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere aya makuru yegeranijwe na fatu alimas karara yari ahagarariwe na etienne karekezi ye wayabagezagaho ndi jeffrey mutagoma twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe
You've been listening